Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan wixataa ebla 13 bara 2015 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo ebla 5 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
magaalaa galma mootummaa sudaan kaartuum keessatti filannoo waliigalaa gaggeeffamuuf har'a uummanni ba'ee sagalee laateeraa mataa oduu tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Kanuma laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasaa qabna dhaggeeffatoota keenyaa lammiiwwan Itiyoophiyaa hokkara himan keessaa dheessan kurna hedduun gara biyyaatti deebi'aa jiru jechuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Kan ammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees dabare isaan eeggataa jiru. Waan maraaf haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya bal'eensa oduutiif gara jaalanneetti deebina.
magaalaa galma mootummaa sudaan kaartuum keessatti filannoo waliigalaa gaggeeffamuuf uummanni sagalee kennuuf ba'ee muraasa ta'uun ibsamee jira paartileen mormituu filannoo kana keessaa kan ba'an yoo ta'u pireezidaant omaar albashiir ammas injifachuu maluu tilmaama jedhu jabeessee jira gabaasa kana geeb jaasloota ergee namoota dubbisa.
Pireezidaant Bashiir har'a magaalaa Kaartuum keessa ka jiru buufata filannoo mana barnootaa Seent Firaansis keessatti argamuudhaan sagalee kennan namoota kaameraa iddoo qabachuudhaan wal dhiibaa jiran gidduudha xarapheessaa galmeerraa gara kutaa sagaleetti kennanitti imaluudhaan utuu kaardii isaanii saanduqa pilaastikii keessa buusiin dura dhaabatanii warra suuraa kaasaniif carraa kennan. Waanuma uummanni agarsiiserraa kan hafe. Magaalaa kaartuum keessa guyyoota filannoo itti geggeessamu ta'uu mallattoon mul'isu tokkoyyuu hin jiru. Guyyoota filannoon itti geggeessame keessaa tokko ka ta'e guyyaan har'aa akka ayyaana biyyoolessaatti labsame. Garuu guyyaa walakkaatti namni buufataalee filannoo itti argame baay'ee xiqqoodha. Kan magaalaa kaartuum keessa jiru mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa ganda Imtidaad Nasir keessaa yoo xiqqaate deggertuun. amanamtuun kan Bashir barsiistuun Aminaa Mohaammed waa'ee filannoo kanaa gammachuu qabdu akkana jechuun ibsiti.
والله في في حماس في حاجه يعني كويسه يعني طبعا الناس كلها اللي في اجازه فللانتخابات دي waa'ee filannoo kanaa amlee oo'aatu jira har'a immoo guyyaa ayyaanaati akkuma namoonni jedhan filannoon kun walabaaf madaalawaa ta'a jennee abdannaa jetti Aminaa Mohaammed. Pireezidaanti Bashir kaadhimamaa isaan dorgomu utuu hin qabaatiin ofuma isaanii dorgomu. Paartileen mormitootaa ijoon biyyattii keessaa ukkaamsaa irratti geggeessamu balaaleffachuudhaan filannoo sana keessaa of baasan. Sagaleen kennamuu marti guutummaa biyyattii keessatti paartii tokkichaaf kennamaa jechuudha. Buufata filannoo Imtidaad Naasir cina Ibraahim Mohaammed hiriyoota isaa aga xiqqoo wajjin kiyoksii keessa taa'ee shaayee dhugaa ture. Namoonni hojii hin qabneef aariin guutaman kun kan akka Ibraahim sagalee kennuudhaaf fedhii hin qaban.
صوت لشنو انا انا ما مستفيد من الحكومه دي حاجه حتى الناس المرشحين ما بنعرفهم maaliifan sagalee kenna mootummaa kanarraa bu'aan argadhe tokkoyyuu hin qabu eenyu akka filannoof dhiyaateyyuu hin beekan bashiir qofa beekna inni immoo akka dhumarratti taayitaa sana fudhatu ni beekna kun akkanumatti waan faayidaa hin qabneef maallaqaa fi yeroo gubuudhaa jedha ibraahim namni sagalee kennuudhaaf ba'e xiqqoo ta'eyyuu pireezidaanti bashiiriif paartiin isaanii biyyoota alaa waliin hariiroo uummachuun isaanii. keessumaa waliigalteen gidduu kana masriif Itiyoophiyaa waliin mallatteessame uummata biratti fudhatama argamsiiseefi jira.
Liibiyaa keessatti mootummaa tokkummaa ijaaruu hundeessuu fi aljeeriyaa keessatti marii yeroo jalqabamee jiru kanatti gareeleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabinsa akka mallatteessaniif yuunaayitid isteetsi biyyoonni awurooppaa dhiibaa jiru garuu hookkarree gabara 2011 pireezidaant mohaammed gaadaafiin aangoo irraa darbamanii qabee jalqabame wiixata har'aatti fufee tiriipoolii keessa ka jiru embaasii morookoo cinatti boombiin dhoohee jira balaa kanaan lubbuun namaa galaafatamee jiraachuu baatuyyuu konkolaataa hedduun barbadaa'anii jiran balaan kun kan dhaqqabe hidhattoonni mooraa embasii kooriyaa kibbaa irratti haleellaa egaa geessisanii waardiyyoota achi turan lammiiwwan liibiyaa lama egaa ajjeesanii booda gareen hidhattoota islaamik isteets haleellaa bakka lamaanitti gaggeeffame itti gaafatama fudhatee jira ministiriin dantaala ameerikaa jaan keeriif giti isaanii kabirteen faransaayii jarmanii xaaliyaanii ispeenii walii wajjin ibsa baasaniin liibiyaa irratti samiirraan akkasumas lafoo haleellaa gaggeeffamu battalumatti akka dhaabatuuf gaafatan. Naayijeeriyaa keessatti paartiin All Progressive Congress jedhamu filannoo sanbata darbe gaggeeffameen barcuma bulchiinsa kutaa jiran 29 keessaa yoo xiqqaate 18 injifatee jira. Garuu kutaa River State jedhamu keessatti hokkarri ka'ee sagalee kenname irratti danqaa uumuusaa paartiin kun beeksiseera. Komishinni filannoo biyyoolessaa kan Naayijeeriyaa akka jedhutti kutaa sana keessatti paartii People's Democratic jedhamutu injifate uummanni torban lama dura sagalee kenneen paartii waggootii kudha ja'aa fi naayijeeriyaa bulchaa ture PDP'n aangoo pireezidaantummaa fi aangoo kabiroo eega injifate booda kutaa sana keessatti injifachuunsaa akkaan barbaachisaadha jedhameera. Kutaan River State handhuura oomisha zayita boba'aa yoo ta'u bulchiinsa iddoo sanaa paartii dur aangoo of harkaa qabutu dhuunfachuuf deema. haati warraa pireezidaantii ameerikaa duraanii hiilari kilintan filannoo pireezidaantummaa bara dhufuu jechuun kuma lamaaf kudha ja'aaf ka dorgoman ta'uu kaleessa kan labsan yoo ta'u gara riippaabilikaanotaa irraa immoo kaadhimamaa ka biroon har'a akka dorgoman labsuuf qophaa'aa jiru mis kilintan duula filmaataa jalqabuuf gara kutaa ayowaaf kanneen birootti malaa ka jiran yoo ta'u paartii dimokiraatotaa bakka bu'uun yeroo dhiyaatan uummata jireenya sadarkaa giddugaleessaa qaban waliin hojjechuuf dhaamsa viidiyoo waraabame dabarsanii waadaa seenanii jiran bara kuma lamaaf saddeet filannoo gaggeeffametti dhiyaachuuf mis kilintan pireezidaant obaamaa paartii isaaniirraa ka dhiyaatan ta'us dhumarratti obaamaan paartii isaanii bakka bu'uun dorgomaa riippaabilikaanotaa injifachuun isaanii ni yaadatama pireezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'uuf dorgommiin gaggeeffamu keessatti kanneen hirmaatan baay'achaa yeroo jiran kanatti senatar maarko ruubiyoo kan itti hirmaatan ta'uu har'a labsuuf jiru umrii isaanii afurtamii sadii kan ta'e ruubiyoon abbaan isaanii kuubaarraa gara ameerikaatti godaanan. Muummichi ministeeraa Iraaq Heydar Al-Abaadii har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufaa jiru. Kunis biyyi isaanii garee hidhattoota Islaamik Isteet wajjin wal waraansa gootuuf deeggarsa barbaacha ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. har'a dabalee hanga ammaatti hokkara yemen keessaa sodaachuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa sagaltamaa ol ta'an gara biyyaatti deebi'uu isaanii ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbi himaan ministerichaa obbo Tawaldee Mulugeetaa akka ibsanitti deebi'uudhaaf kanneen galmeeffaman lammiiwwan biyyattii kuma lama ol akka ta'anii fi kanneen gara fuulduraatti deebi'uu fedhan galmeessamuudhaaf tattaaffiin galmeessuudhaaf tattaaffiin kan itti fufee jiru ta'uus ibsamee jira. gabaasaa iskindir fireew tujubeetu dhiyeessa.
haleellaa gamtaa humnooti saawud arabiyaan dursamuuf kan riphxee loltoota hawattiin raafamaa biyyattii jirtu yeman nageenya irraa fagaattee jirti sodaa nageenyaaf jecha lakkoobsi lammiiwwan biyya alaa biyyattii gadhiisanii ba'anis dabalaa jira mootummaan itoophiyaas lammiiwwan isaa biyyatti deebi'uuf fedha qaban deebisuuf hojjetaa ka jiru ta'uu beeksise dubbii himaan ministirii dhimma alaa tawalda mulugeetaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti har'a kanneen galan dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa sagaltamaa ol ta'an deebi'aniiru jedhan.
ለምሳሌ ሌተስት የሆነውን አሁን የመጨረሻውን ብጠቅስልህ ዛሬ ጠዋት ከየመን ወጥተው በካርቱም በኩል የመጡ ibsee har'a ganama yemenirraa ka'anii karaa kaartuum kanneen biyyatti deebi'an lammiiwwan keenya shantamii afur ta'an simannee jirra. kanneen keessaa soddomii afur dubartoota innaa ta'an ijoolleenis faana jiru amma danda'ametti lammiiwwan keenya galmaa'an mara biyyatti deebisuudhaaf yaaliin godhamaa jira agammaatti sagaltama kanneen ta'an deebi'anii jiru gara fuulduraattis hedduun ni deebi'u jennee abdanna.
akka dubbi himaan kun jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa shantama ta'antu yeman irran deebi'a kuma shantama ta'antu yeman keessa jiraatu kanneen keessaa biyya isaaniitti deebi'uuf fedha isaaniitiin kanneen galmaan kuma lama akka ga'an ta'uu ibsaniiru lakkoobsi namoota galmaanii yoo dabale tattaaffiin mootummaas akkasuma kan itti fufu ta'uu dubbatan.
አቅም የፈቀደውን ሁሉ ነው የምናደርገው። በእርግጥ የተለያዩ ሀገራትም እንደዚሁ ዜጎቻቸውን ለማውጣት ጥረት ያደርጋሉ።
ዋን ደንደኝ መረጎና ዱጉማ ብዮን አደዳስ አከሱመ ለሚዋን ሳኔ ገመሲ ባሱዳፍ ያሊ ጎቻ ጅሩ ቃሞት አደዳ ወሊን ወሊገሌ ሆጀና ፈኬኛፍ ዋልታሌን ቶኩማ ሞቱሞታ አይኦኤምፍ ከኔን ቢሮኒስ ኬሰ ጅሩ ተርካንፊ በርባቺሱ ፉዳቹዳን ለሚዋን ኬኘ ብየት ዴቢሱዳፍ ሆጀታ ጅር jaarmoliin tokkummaa mootummoota kan akka IOM namoonni kun erga biyyatti galanii booda akka nu gargaaraniif waliigaluun hojjannaa jedhan ministirichi eembasiin Itoophiyaa kan yeman jiru haleellaan irra ga'uusaa marsariitiiwwan adda addaa gabaasaniiru kana laalchisuun dubbii himaan ministirichaa akka jedhanitti.
አዎ ይህንን በወቅቱ ለነገሩ ምን ላይ ሰተንበት ነበረ ተባራሪ በሚመስሉት ተተኳሾች ከና የሮሳት ዴቢ ከኒኔ ቱሬ ራሳሰወን ቅሌንሰት ዱካሰመኒን ናኖ ሰነት ጀቹንስ ኤምባሲ ኬኘ ሰና ጅሩራ ሚዳን ገሄ ጅራ ቀቤኛራ ሚዳን ገሄራ namni miidhame garuu hin jiru hojjetoonni embaasichaa haleellaan kun dhaqqabee boorumtaasaa lammiiwwan isaanii gargaaraa turan hojiidhuma isaaniillee idilee itti fufanii hojjetaa jiru ammallee.
kanaaf hojjettoonniif dippiloomaatonni embaasichaa rakkoo waraanni fidu keessa darbuudhaan lammiiwwan isaanii gargaaruu jedhan obbo Tawaldan dippiloomaatonni biyyootii kabiroo dursanii gamasii ka'an si'a ta'u kan keenya garuu lammiiwwan isaanii gargaaruuf itti gaafatama isaanii ba'aa jiru jedhu namni tokko gamasii ba'uu barbaade bakka lollitti finiinee jiru gidduutti yoo danqame attamiin namoota embasii argachuu danda'asa jedhuuf dubbiimaan kun ennaa deebisan caasaalee hawaasaa adda addaa lakkoobsa bilbila adda addaa beeksifnee jirraa jedhan hawaasaaleen uummataa adda addaas jiru walitti dhufanii hojjechuudhaan ergaa walitti dabarsu lammiiwwan hedduunis kanatti gargaaramaniiru jedhan mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa fedha qaban biyyatti deebisuuf koree hundeessuusaa ka beeksise dursee ture lammiiwwan kana biyyatti deebisuu. tasgabbeessuuf maatiiwwan isaanii waliin haala ittiin wal arguu danda'an mijeessuun hojiidhuma koree kanaa ta'uu dubbi himaan kun beeksisaniiru.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii sadi ta'ee jiraas waashinten diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii sadii dhaggeeffatoota keenyaa qophiitaan ucce'u keenya dura wallee aadaa abbuu zallaqee qaalittii waacillee waliin wallise kanansiniif dhiyeessa ittiin bohaara.
Dhiirri obbi qaba obbi qaba afran eebba buusa intal qorii qaban kalli jebbis. Rabbiyoo saaruuri saaruuri rabbiyoo saaruuri saaruuri rabbiyoo saaruuri saaruuri dheelen ammaan keelen ammaan alladho ammaan fooreen ammaan alladho ammaan keermoran ammaan allaffaan ammaan afraffaan ammaan allukkis ammaan afraniif ammaan allukku ammaan ruufalla sugalla sugaa rabbika. Yaasoo elema. Osilolo silolo. Yaasoo elema osilolole. Yaasoo elema osilolole. Yaasoo elema dadaanole warra. Yaasoo elema osilolole. Yaasoo elema olengayole. Yaasoo elema dhaabate dhaabate. Yaasoo elema maan dhaabate dhufte. Yaasoo elema.
Dhaggeeffattoota keenyaa Abbuus Zallaqeef Qaallittii Waacilee wallee kana guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii Ispoortii. yuunaayitid isteetsi gama dorgommii kubbaa miilaattiin maalitti jirti taphattoonni biyyoota alaarraa kilaboota isheetti dabalaman maal maal fidaa jiru kana irratti itti gaafatamtoota liigii kubbaa miilaa ameerikaa keessaa tokko dubbisee jira sooraan kana malees atileetiksii fi ispoortii goolfii dabalee oduuwwan adda addaa of harkaa qabaa mee garuma isaatti sin dabarsa.
abarrakuma rooterdaam nezerlaanditti masaran mangistuutiif amaanee goobanaa immoo paariis faransaayit siisaa lammaa veeyaanaa awustiriyaatti mo'ate atileetota itiyoophiyaa dorgommii addunyaa kan moo'utti jiran dorgommii kubbaa miilaa kilaboota ingiliiz ingilish piriimer liig dhumachuu jirti tapha guyyaa dheengadda qofa irratti goolii 25tti gale taphataa cheelsii ka dhalootaan aayivoorii koostii taa'e diidee diroogbaa hospitaal shanan biyyasaatti tolaan uummataaf jaaruu jedhu kaan tokko fixee kaan illeetti jira. taphattoota kubbaa miilaa awurooppaa kilaboota awurooppaa keessa taphachaa jiran stiivii jeerard kaakaa deevid viila deevid beekam teerii heenrii hedduun isaanii kilaboota yuunaayitid isteetii fi kanadaa dabalamuu jiran juwis papiyaano zeeltan ibraamoovichi chireetoo faallen warra kanallee woomu jechuu jiran dhufuufa danda'anii jedhan taatullee ameerikaan ammallee kubbaa miilaatiin fagoo hin jirtu kilabootii yuunaayitid isteettuun laf dadhabbii itti ba'uuf itti dhufaa jiranii jenneetiin daayirektara odeeffannoo millees gaafanne itti deebine. isaniin dorgommii goolfii jaalattammoo jaalattan tapha kalee maaster toornament jedhan ka oogustaa joorjiyaatti ameerikaa taphatanii gurbaan ganna 21 waan inni tolche argitanii waan har'isanii qopheessin keessaa tokko. kalee nama kuma kurnyi hedduutu maratoonii kiiloomeetirii 42 rooterdaam neezerlaand irratti walcolchuu fi karaatti baafate. dorgommii IWF qopheessituun soddomii shaneessoo atileetota Itoophiyaa birraa kumaa kiiloomeetiriin torba haftee jennaan warri waliin dorgom awwaaritti qotee bir dabree kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2 daqiiqaa 6 sekondii 46 moo'e bubbeen na dhibdullee silaa akkana caala mo'adhaa jedheetiin dubbata lammeessoon maarkii kippootooti atileetii keeniyaati atileetummaan Itoophiyaa siisaa ilammaalleen maratoonii veeyaanaa Awustiriyaatti. ta soddomi lammeessotan irratti tokkeessoo bahe dorgommii kiiloomeetirii 42 tanallee IWF qopheesse sisaay sa'aatii 2.7 sekondii 31tti moo'e sisaay dorgommii tana akka malee bubbee qabdi silaa anillee naganum caala mo'adhaa jedheetiin dubbate taatullee ciniinnadhee daqiiqa kiiloomeetiriin 27 haftee jennaan keessa ka'e warra waliin dorgomnu moo'ee jedhe namni isatti aaneetiin lammeessoo ta'e daqiiqa afuriin jala hafeetiin dhufe atileetiin keenyaa dunkaan koochetti abirraatti aanee lammeessoo ta'e sadeessoolleen atileetuma itiyoophiyaa siraaj gannaati maratoonii paaris faransaayit ammoo masareet mangistuutti moo'e maratoonii soddomi sagaleessoo nami kuma hedduutti dorgomtana masareet sa'aatii lamaaf daqiiqa 23 fi sekondii 24tti moo'e amaanee goobanaa lammeessoo taate sadeessoon keeniyaa ilmaan dubratun sadeenuyyuu sa'aatii sila itti moo'uu malan caalaniitiin akka dansaa qabxii isaanii wayyeeffatanii moo'an. amma immoo gara kubbaa miilaatti dabarre taphattoota kubbaa miilaa kilaboota awurooppaa keessa taphatan beekamoon isaanii ka isanilleen gurraan beektan kaakaa deevid beekam faan kaakumreefu jenne teerii henrii faan kaakaan faan stiiv jeeraard faan deevid viilaa faan kaakaan faan kilabii mls dabalamuuf jiranii jedhan mls tun meejar liig sooker jechuudha. maqaa kilaboota yuunaayitid isteetii fi kanaadaa walitti qabaniif itti gaafatama dhaaf itti gaafatama ispoortii ameerikaa guddaa jechuudha adoojar kanaa dubbanna immoo ziltaan ibraahimovich haaviyeer yookaan chacharito hernaandes tishuu geets faalleen warra mls dabalamuuf yaa'uu jiraniifa jedhan dharaa dhugaasii ammoo mirkaneeffachuma jira luis faabiyaanolleen wamakkana kan irratti himuu jiran tunilleen mirkanaa miti nami hagi tokko mls lafa nami dadhabee keessumaa nami dadhabee tiruun ulfaatte itti forfatu jedhe ka wal gaafatullee nunum jira nulleen tanum jennee gaafan maan jennaan adoojarii kunin waan hedduu jijjiiruu danda'e ameerikaan kubbaa miilaatiin silaagan caala deemuu dandeettiifa jedhan mlsiin tun lafa namitti dadhabetta hafuur fudhatu jenneetiin kilabootii awurooppaa tun eegii dadhabanii dhufan asitti dhufaniitiin forfatanii jenneetiin daayireektar odeeffannoo mls deelkaa moonika gaafan.
Our owners and our clubs have made concerted efforts to attract some of the best talent globally, internationally, not just akkana American jedhe warri athletes, kilaboota but yuunaayitid a isteet lot bitatee taphachiifatu keessattuyyuu taphattoota bebeekamoo biyya alaatii yaammachuu jiran fakkeenyaaf warri kubbaa miilaatiin addunyaa keessatti beekaman kaganne dabre usa taphate ka dhufeetiin mls waliin taphatelleen hedduu jira ganni kan qofa nam hedduutti nutti dabalama kaakaan itti dabalame deevid viyaan akkana viikoo Javikoon akkana Jooziyaal Tidoor akkana Bereeshiilleen akkana nama hedduun nutti dabalam warri akkan nutti dabalam kun warra humni taphaalle hin fixatin kaganni isaanillee ganni digdama keessa jiru tanaafuyyoo MLS lafa namii dadhabette hafuurfachuuf dhufuu jechuun dubbii dharaa dubbii dullattii duriiti fakkeenyaaf deemsii yoo laalteetiin jette kilabiin isaallee yoo laalteetiin jennu kiliintinillee yoo laalte jari kun cuftii jira ammallee humni taphaatiif onnee taphaallee qabu fakkeenyaaf nama akka Jeraard faallee laala Firaankin faallee laala jari kun ammallee nama ganna soddoma keessa jiru. leenjisa kilabii feetee yooyyuu gaafatte taphattoota ganni isaanii mana soddoma keessa jiran taphachiifachuun isumaayyuu waan hedduu midhaaffachuu nuun jedhan kanaafuu MLS lafa warri dadhabe itti ulfaatte itti foorfate jechuun dharaa jedha. MLS'n tun federeeshinii kubbaa miilaa yuunaayitid isteetiif kanaadaa keessa jiran ammaan tana kilaboota 20 qabdii 20 tan keessaa 17 kaa USA'ti sadi ammoo taa kanaadaati ammallee kilabii sadeen tokko minisootallee dabalee biyyi gargaraatti dabalachuuf qophii jiran daayirektara odeeffannoo MLS illee guddoo galateeffanna. Diider Droogbaa Diider Droogbaa namni dhaloota Naayivoori Koost kan lakkoofsa kudhanii tokko keeyyatee Cheelsii fuuldur taphata. Namni kun biyya isaatti uummataaf hospitaal ijaaruu fi yuuroo miliyoon sadii waada gale yuuroo doolarii iyyuu hin caalle hospitaal shan ijaaruuf waada gale shanan kan keessaa hojii tokko hee jalqabee kaanillee fixuuf itti deemuutti jira. Hospitaala kana magaalaa Abijaan fa'aatti ijaaruuf deemuu jira. Droogbaan kun namganna soddomii torbaati yoo Chelsiitti dabalamee asitti iyyuu goolee hedduu galcheera. dorgommii ingilish piriimeer liig haa kilabootii biyya uk waliin taphatanii ittum jiranii dhumachumaa fi iji xiqqa tokkotti tafa tapha guyyaa dheengadda irratti goolii 25 gale akka maantan jiranitti cheelsii qabxii 77tiin dur jira arsenaalii 66 ittaana manchester siitiin 65 ittaanti manchester yuunaayitid ammoo 65 faan jirti garumanum jaatama kanaan faan jirti goolii 25 tana tapha guyyaa dheengaa irratti galte keessa manchester united manchester city afuriif lamaan saawuzaamten afuriif lamaan jechuun saawuzaamten huul city lamaaf duwwaan kiristaal paalas sandarlaand afuriif tokkoon moote dabaleetiin gooliin xiyyaa umiyaatee 25 geette arda immoo niwkaastilii fi liiverpuulitti waliin taphate. amma immoo dorgommii golfiitti dabarraa golfiin tuni dorgommii muka kukkuummichi ulee qonyittiin dhahanii lafir sololaachisaniitiin boolla dhiphoo keessa buusan dorgommii tana tapha dirree bal'oo gara kiiloomeetirii jageet farratti taphatan dorgommii dhumattee dorgommiin takalee tuni keessuma kalee dhumattee maaster toornament jedhanii dorgommii warri addunyaa irratti dorgombe beekamoo dorgomu tapha torbaatamii sagaleessootu guyyaa sadiin dura dhumatte tapha kana agustaa joorjiyaa taphatanii mannam sagaltamii torbaa walitti taphate gurbaan ameerikaa tapha kanaan beekama joordan speetitti moo'ee namni kun tapha golfii kanaan addunyaa irra beekama tapha kaleetiin qabxii dhibba lamaaf torbaatamaa argateetiin baga gammaddee jennaan argachuu qofaa miti tanirra doolaar miliyoon tokkootiif kum dhibba saddeetii badhaafame qophiin ispoortii irraa tanumaan soora haala keetii gamkiyyaan nagayaan mule.
Kalama sadi Afrikaara dheeraa miila muuri. Kalama sadi Afrikaara.
Dhaggeeffattoota keenya boor qophii keenya waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuun dagatina. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Waggaa waggaatti abaaboo Cherry Blossom jedhamu ka waggaatti al tokko daraaru daawwachuu jecha uummata miliyoona tokko ol ta'utu Waashingtan DC keessatti walga'a. Mukni beekamaan kun jaarraa tokko dura Jaappaan irraa akka kennaatti Yuunaayitid Isteetsiif ergame. Daraaraan kun innaa daraaru arfaasaan dhufuusaa agarsiisa jedhama. Yaang Cheentu gabaasee tujubeen qophii har'aatiif akka armaa gaditti qindeessite.
aan makliilan kitaaba cheerii blossoms jedhamu barreessan daraaraa kana ilaaluun hafuura namaa haaressa jedhu Everyone from anywhere can experience how beautiful they are and know that hope.
Namni kamiyyuu eessarraa haa dhufu. Daraaraan kun hagam bareedaa ta'uusaa dhugaa ba'a. Yeroo ganna cabbiin bu'aa ture hagam gaarii hin ta'in haafuyyuu malee daraaraa kana waliin abdiin dhufuusaa beeku. Sana qofa miti jireenyillee hagam gabaabaa akka ta'e hubatu.
Daraaraan Cheerii Biloosoms jedhamu kun michummaa Yuunaayitid Isteetsiif Jaappaan gidduu jiruuf mallattoodha. Bara 1912 Tookiyoon muka Cheerii jedhamu kuma sadii Waashingtaniin badhaaste. Kunis naannoo dhaggeen magaalattii keessa jiranii dhaabame.
Kennaan kun kan kenname Yuunaayitid Isteets waliigaltee nageenyaa Poortimuut kan waraana Raashiyaaf Jaappaan gidduu xumuraan ga'e jaarsummaan gaggeessuu ishee galateeffachuuf jecha.
Yeroo waraana addunyaa.